turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho mu gice cya mbere mu kiganiro eh, twaganiriye ku kugira icyizere cyo gukomeza kubaho mu gihe ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida uramutse umenye ko wanduye virusi itera sida hari icyo byakwangiza ku nzozi bifuza kuzageraho mu buzima iki ni ikibazo twabajije urubyiruko kubera ubwandu bitewe n'uko mbubuzi cyangwa mbwumva ntacyo byazitira gusa wenda hari umugambi uba ufite ukajya- ugahita uwuhagarika gake ariko ntacyo byazitira
twumvise kandi umusore wavukanye ubwandu bwa virusi itera sida ubu afite imyaka makumyabiri n'itanu birumvikana kamwe mfite imbaraga zo kuba nakorera igihugu kandi nkagiteza imbere
mu rugaga nyarwanda rw'ababana n'ubwandu muneza silivi uruhagarariye yatanze inama ku rubyiruko anagaragaza ko kubana n'ubwandu ataryo herezo ry'ubuzima gusa twakomoje ku kantu tugira tuti kuba turi kugaragaza ko kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ataryo herezo ry'ubuzima abakunzi bacu by'umwihariko urubyiruko mudukurikiye kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ntabwo ari ibintu byoroshye nawe udukurikiye ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi twandikira ubutumwa bugufi maze ubwohereze kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri Hussein wakoze ku kiganiro cy'uyu munsi ndagushimiye cyane nanjye kirispe namwe bakunzi bacu ntitwasuza tutabashimiye ku buryo mudahwema kutwereka ko turi kumwe roger nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro naho muri studio mwabanye nanjye hussein kayitare mfatanyije na mugenzi wanjye mizero kirispe mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro twabagejejeho uyu munsi twakwibaza tuti ese kubana n'ubwandu niryo herezo ry'ubuzima ese umuntu ubana n'ubwandu yakora iki kugira ngo agire icyizere cyo gukomeza kubaho amagara araseseka ntayorwe rubyiruko twirinde sida dukoresha agakingirizo mu gihe kwifata byananiranye ikiganiro ejo naho ubutaha
turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
turabaramukije tubifuriza n'umunsi wa mungu mwiza mwebwe mwese muteze amatwi iradiyo ijwi ry'amerika aho muri hose ikiganiro ntidusangira ijambo iciye umunsi mugishikirizwa na joe nyene pie clavier niyo nkuru kidushikana yarusha muri tanzania muri iyi nduheze sentare ya afurika ijuru y'agateka kazina muntu yaburanishije imanza zibiri zitwariwemwo igihugu cy'u rwanda mutino n'izo manza n'izihe byagenze gute u rwanda rwabivuze ku iki ibi byose ni mu kanya
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
urubanza rwa mbere n'urw'umufasone victoire ingabire rwaburanijwe ku munsi wa gatatu w'indwi ababuranira umufasone victoire ingabire babwiye sentare ya afurika ijuje kubahiriza agateka kazina muntu kw'imyaka hafi umunani igira ihere afunzwe bidakurikije amategeko babwiye sentare kandi ko ibyaha byose yagirizwa ataho bifatiye ahubwo ko ari abantu bategetswe kumwagiriza bagata ko bakamurementaniriza n'ibigirankana babwiye abacamanza ko hariho icyaha kimwe victoire ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese abuze ibyo leta y'u rwanda idashaka umufasoni metre caroline busman ava mu gihugu cy'ubuholande yadomye urutoki kuri ico caha ico naco ni minimisation du génocide mu gifaransa canke gupfobya génocide mu kinyarwanda nk'uko yabivuze yamenyesheje ko bitumvikana kuko ico caha kiri mu vyatumye victoire ingabire ahanishwa igihano co gufungwa imyaka umunani ubwa mbere imbere y'uko urubanza rwunguruzwa akongerezwa igihano gushika ku myaka cumi n'itanu yo gufungwa ababuranira victoire ingabire bamenyesheje kandi n'ibindi vyaha bise ko ari iterabwoba yagiriwe ivyo navyo no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta fdr hamwe no gushaka gushiraho iyindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyiyumviro vy'ihonyabwoko canke ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko metre gatera gashabana yabivuze mu majambo yiwe kuri ivyo vyaha hiyongera ko gukwirakwira gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi buhari uruhande rundi rwa leta y'u rwanda hageze ko ruhabwa ijambo ryo kwisigura uburongoye sentare yararuhamagaye atawitabye yaciye avuga ko leta y'u rwanda itashimye kwitaba yagize ati naho biri uko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza mu ikete rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko hari abantu bagize ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane cyangwa bahunze ubutungane bahabwa ijambo n'iyo sentare ikindi ni uko ngo basaba ko uburenganzira bwabo bukingigwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego c'uwamaze kwagirwa n'ivyaha nk'ivyo vya jenoside abacamanza bari bashashe bari umunani umucamanza ava mu rwanda umufasoni mukamuriza marie therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu n'abaserukira amashirahamwe yigenga baje kumviriza urubanza abo bacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babaje ibibazo bitandukanye uwararongoye sentare yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u rwanda rutahari kugira nabwo rubazwe rwongere rwishure ku bibazo uruhande rwa victoire ingabire metre gatera gashabana umwe mu bamuburanira yabwije ujya amerika ico bagiza leta muri make nuko twahuye n'urukiko tuka- rukadusaba kuburana kandi ndumva aribwo bwa kabiri nza mbere y'uru rukiko iyo umuntu aburana imbere y'abacamanza bangana gutya eh, ntabwo twari tubimenyereye eh, ariko usanga ari ibintu byiza Eh, ibintu byiza ku byerekeranye na experience eh, sur le plan international kandi ibintu byiza ku byerekeranye no ku n'aya ma principe byerekeranye na n'ikiremwamuntu mbona kuba hari ibyemezo inkiko z'u rwanda zafashe eh, zo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari cumi n'itanu ariko mu gufata ibyo byemezo hakaba prinsipe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri kompetanse y'uru rukiko Mm, hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba bara- barabikoze babisabwe kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufu- gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe byaje kuza nyuma ari uko madame atashye mu rwanda kandi ibyo twakunze kubivugana mbere y'inkiko z'u rwanda ariko ntabwo zatwumvaga Eh, iyo- iyo deja rwemeje ko prinsipe eh, zerekeranye n'ikiremwamuntu zitubahirijwe ndumva byaba bishimishije icyo gihe runafata ibyemezo ku byerekeranye n'icyo kiba ni- ni- n'iyo konsekansi y'izo via- violation madame ingabire victoire yafashwe atabwa muri yompi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka cumi n'indwi yari amaze hanze iruhande yo gusaba ko uwo baburanira arekugwa babwiye sentare ko hari n'amategeko abiri akwiye gufotwa kuko abonyanga agateka kazina muntu ufite n'amategeko yerekeranye na na minimization ya jenoside n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko kandi hakaba n'iriya n'uburiya burenganzira bwa liberite d'expression bivuze ko ushaka uwo ari wese ashaka kwitwaza ayo mategeko akakurya agateka bene uwo nguwo urezwe ntabwo aba ari afite umuti atekanye bihagije kugira ngo yiregure kuko atabazi neza droit à l'information de fait précis Eh, aha ngaha twibanze ku ku cyemezo cyafashwe na komisiyo africaine mu rubanza baregagamo repubulike demokaratike du congo y'abantu bishe perezida kabila uvuga niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi eh, bashobora kwemera ko bafungurwa ndumva n'ahangaha dushobora kubisaba ufite ni ni kote yata- yafata icyo cyemezo igas- ikabasaba kuko bo- kote ntabwo ariyo yajya kubarekura n'uwo turega niwe ushobora kubikora abaharanira agateka kazina muntu baragize icyo bavuga ku gusiba kwa leta y'u rwanda muri urwo rubanza metre donald deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri afurika avuga ko u rwanda rwahombye akaryo ko gushikiriza icyo rwiyumvira Kwa maoni yetu kama wanasheria wa Afrika, tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa. Ingefaa ati turi tubona ko u rwanda hamwe n'uburanira batabyifashemo neza bakoze amakosa byari kuba byiza baje bakagira icyo bashikiriza muri sentare nimba ari cyo banka canke bahanura byari kuba byiza bivugiwe mu rubanza aho kubivugira hanze mu nzandiko gusa amategeko yaba aya masentare asanzwe canke aya masentare mpuzamakungu avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho uruhande rumwe rwokwanga kwitaba ubu rero ko uwitwaye yaje sentare zofata ingingo inyuma yo kumwumviriza twavuga ko leta yimye akaryo keza ko kugira icyo ivuga kuko ingingo izosomwa kandi u rwanda rubwirizwa kuzishyira mu ngiro uko biri kose ikindi ni uko hari aho bihendera kuko ibyo bihugu nyine byaremeje amasezerano ashyiraho iyi sentare mkataba wa haki za ki- kibinadamu na za kijamii ambao ndio imeleta mahakama hii.
muri urwo rubanza sentare yasabye ababuranira madamu victoire ingabire gushikiriza ibyo basaba mu nzandiko mu kiringo kitarenze indwi imwe nayo ingingo ya nyuma ikaba itegekanijwe kuzosomwa mu mezi atatu ari imbere umunsi umwe imbere y'uko urwo rubanza rwa madamu victoire ingabire ruburanishwa ibiro vyandikiro ry'imanza gref muri senera afurika ijejwe agateka kazina muntu vyari vyavuze ko haheze ukwezi vyakiriye urwandiko rwa leta y'u rwanda ruvuga ko ico gihugu canse kwitaba naho biruko sentare ya afurika ijoro gateka kazina muntu yabwiye ijwi rya amerika ko ivyo birego vy'u rwanda ataho bifatiye yamenyesha ko atakibuza ko urubanza rwa madamu victoire ingabire ruburanishwa iyo sentare yavuze kandi ko mu gihe bagera ko urwo rubanza rusomwa hataraboneka abaserukira leta y'u rwanda ngo bisigure izofata ingingo ya nyuma urubanza rugasomwa
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo urubanza rwira kabiri rwaburanishijwe muri iyi ndwi na sentare yubahiriza agateka kazina muntu n'urwa generale kayumba nyamwasa n'abo bari kumwe ingingo ya nyuma ikaba yasomwe kuri uyu wa gatanu dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
batanze ibirego vyabo muri sentare itariki mirongo ibiri na zibiri ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bitwaye basaba ko sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu yohagarika umugambi wa leta y'u rwanda wo guhindura ibwirizwa shingiro sentare yavuze ko ingingo cane cane y'ijana na rimwe y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u rwanda ariyo abo bagabo bavuze ko iteye ingorane babwiye sentare ko hamwe iyo ngingo ihinduwe yoha ububasha umukuru w'igihugu ahari paul kagame bwo gusubira kwitoza banasabye ko iyo sentare yotegeka inama nkenguzamategeko y'u rwanda kutakira urwandiko na rumwe rw'abanyagihugu basaba ko iryo bwirizwa shingiro ryohindurwa babwiye iyo sentare ku kwiyamamaza mu gihugu ngo iyo ngingo ihinduke byakozwe habonyanzwe amategeko akingira agateka kazina muntu u rwanda rwateye ku mukono ikindi bavuze ni uko ngo hari n'abanyagihugu batewe ubwoba ngo batore ego ko ibwirizwa shingiro rihindurwa kandi ubwabo batabishaka uwararongoye sentare yaciye avuga ko yakiriye ivyo birego vyose kandi ko n'uwitwariwe ari we leta y'u rwanda yagize ico abivugako iyo nayo leta y'u rwanda yabwiye sentare nyabona kwitwa kwakira ivyo birego leta y'u rwanda yavuze kandi ko mu bayitwariye harimwo abagirizwa ivyaha bikomeye harimwo ivy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane gutyo ko ibirego vyabo atashingiro bifise ikindi leta y'u rwanda yamenyesheje sentare ni uko harimwo n'abaciriwe imanza bakagirwa n'ibyaha muri sentare ya gisirikare nka generale kayumba nyamwasa abandi bagacirwa ibihano na sentare za gacaca icegera c'utwara sentare yubahiriza agateka kazina muntu yagize ati sentare yari yiteguriye kumviriza imburano no guca urubanza imbere y'uko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro aba aho hari itariki cumi n'indwi ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ati nico gituma twari turateguye ko urubanza rwumvirizwa hagisigaye nk'ukwezi kumwe ni ukuvuga itariki mirongo ibiri na zitanu ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umucamanza ben kiyoko yongeye ko ati abitwaye bace basaba sentare kunguruza isango kuko hari abatari bafise ibyangombwa bibashikana yarusha muri tanzania kuburana uwo mucamanza ben kiyoko yabandanije avuga ko abitwaye atasango yindi bigeze batanga y'imbere y'uko amatora y'ibwirizwa shingiro aba ati rero kubera izo mvo zose byatumye atanga ingo ifatwa na sentare imbere y'uko amatora aba yarangije urubanza avuga ati sentare fashe ingingo ko ibyo abitwaye byose basaba bibaye imfagusa kuko byataye igihe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
izo manza zose zahuriranye n'uko kuva itariki imwe z'uku kwezi kwa gatatu byemejwe na sentare y'afurika yubahiriza agateka kazina muntu ko icyo gihugu kitakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu babyo kwitira iyo sentare ku giti cyabo cyangwa naho baciye mu mashyirahamwe yigenga ni nyuma y'umwaka wose icyo gihugu gisenywe amasezerano yatanga ubwo burenganzira ijwi rya amerika ryabajije ubutwara iyo sentare ikizoca gikurikira umucamanza aturuka mu gihugu cya cote d'ivoire sylvain ahagira ati u rwanda rwatuye umukono ku masezerano ariko rwarisubiye ko rurasinyura ati cya mbere twakoze twarabyakiriye hano turi ko turaba inkurikizi kuko hari imanza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cyabo cyangwa amashami yigenga ati iyo ngingo ntikora kuri izo manza ati icyangombwa tugiye gushyira imbere ni uko ibihugu byinshi mbere bikunze byose byo kwemerera abanyagihugu kwituriye isentare mu gihe bahotewe n'inzego za leta ati naho u rwanda rwasenyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa afurika nayo ikatwitura nk'uko biri ku bindi bihugu nka libiya canke kenya ati hari imanza ziraha z'ivyo bihugu urunani rw'abashinjwamanza muri afurika union pan african des avoka rubona ko iyo ngingo ya leta y'u rwanda ari ugusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu metre donald deya niwe atwara urwo runani kwa niaba ya wananchi wa Rwanda, kwa sababu kumbuka kwamba kila kitu ambao tunafanya ni kwa niaba ya wananchi, si kwa sababu ya niaba.
Agira ati ku banyagihugu b'abanyarwanda kuko mwibuka ko ivyo abarongozi bakora byose ari ku nyungu z'abanyagihugu, kwikuramwo ni uburenganzira bwa leta ariko twebwe tubona ko ari bibi ku banyagihugu kenshi mu masentare mpuzamakungu nka cpi n'izindi indongozi muri afurika bavuga ko batumvirizwa abanyafurika barenganywa none raba namwe iyo turi ko twikuramwo muri ayo masentare byerekana ko natwe ubwacu indongozi zititayeho abo zirongoye ni ibyo ku munwa gusa ariko hageze ko agateka k'abanyagihugu kubahirizwa nta gikorwa birasabwa ko abanyagihugu ubwabo bahaguruka bagakingira agateka kabo kuko nta kindi dukoresha ibyo duhabwa n'amategeko n'amashami yose turimwo tubwire abadutora ko badukingira duhereye kuri ba nyuma kumi abatwara ibihugu akarere mbere na afurika yose
kuanzia katika kata nyumba kumi kwenda katika hadi nchi serikali la nchi serikali ya jumuiya hadi serikali la afrika aho niho ubutwara iyo sentare afatira mu kuvuga ko kenshi ibihugu bidashira mu ngiro ingingo z'iyo sentare ati amategeko avuga ko ingingo z'isentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyine ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze ati gusa inama nshinganje ubumwe bwa afurika nibwirizwa kubikurikirana ati ahandi naho amashami yigenga n'amaradiyo nibo bagondoza amaleta gushyira mu ngiro izo ngingo atekine nuko umuryango umwe bwa afurika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'iyi sentare mu bacamanza cumi n'umwe bagize iyo sentare harimo umunyarwandakazi umwe madamu mukamuriza marie therese ku butwara iyo sentare ntibisanzwe hagira ati kugira sentare yakire umucamanza ni uko igihugu ciwe kiba cemera iyi sentare nubwo kituba cemera abanyagihugu bacu kuyitura nubwo tubona ko sentare imaze kumenyekana impinga iracari ndende tubwirizwa gukomeza igikorwa co kuyimenyekanisha dutera akamo n'ibindi bihugu kwikubita agashi bagashira mu ngiro ivyo bonyene biyemereye mu gutanguza iyi sentare kuko ni nabo bayishizeho intego ni uko afurika yose yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu total au niveau de l'Afrique.
ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana n'iyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya afurika ari ibandanya guhonyanga agateka kazina muntu diodone wedi jamba n'umunyamabanga mukuru w'iryo huriro Le plus tôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent, il y a beaucoup.
ivyo bihugu bitarebeze mu masezerano nibibikore vuba kuko agateka kazina muntu kabandanya guhonyangwa muri afurika ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimire ingene imanza zaciwe aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye Si la Cour n'a pas compétence dans ce pays-là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes-là.
ibihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Cote d'Ivoire na Tanzania.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
imbere yuko dusozera kino kiganiro tumenyesha ko sentare yari ifise imanza zitandatu zitwariwemwo u rwanda ubu hasigaye zitanu kuko urwa generale kayumba nyamwasa rwasomwe bakunzi b'ijwi ry'amerika ni hano duce turangiriza ikiganiro dusangira ijambo c'uyu munsi mufise ikibazo canke iciyumviro muduterera mutwandikire ku buhinga bw'ingurukanabumenyi kuri email yacu ni radiyo yacu arobas voa news akadomo kome canke naho mudusange kuri facebook ni voa radiyo yacu mwari kumwe na pye niyo nkuru yarusha muri tanzania ku bw'ijwi ry'amerika turabashimiye mugire amahoro mutunge mutunganigwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ntacyadutanya. Ntacyadutanya. Nahizuba ryareka kurasa, ntuzigera uyoba mpari. Kubaho ntagufite bimeze Igiti kitagira amashami Oh no
nzagukubakaza nzagutuza utunganirwe nshuti yakadasohoka soko y'umutuzo wanjye acyadutanya Acyadutanya.
acyadutanya my darling
Ntacyadutanya. Ntacyadutanya. My darling.
ni wowe ni wowe mbona iruhande hagira umutuzo kugushira amacenga tukabanana kwishisha Yeah, oh no. uri mwiza ubereye urugo
mu masaha akuze uri ingabo inkingira uri indirimbo yanjye ya buri munsi Eh, mutima ni ukuri ntuzambabaze ma Eh, mutima nzaguhundagaza urwo ntabibye Eh, mutima Anything you wanna do, just let me know. Anything you wanna see, just tell me. Tell me, boy.
naho izuba ryareka kure
kadasohoka soko y'umutuzo wanjye ntacyadutanya ntacyadutanya my darling
Ntacyadutanya. Ntacyadutanya. My darling. nawe imvi zanjye zaburuye nzibuka ko nawe uzigera aguhira wanyibukije inzozi nziza nzozi nziza narose kera nzakubera ubutaka uzakuramo imiringa Unege nyungumira uruhande Garuka Wanyegera unguyaguya Garuka Eh, mutima Ukubino uzambabaze ma Eh, mutima Nzaguhundagaza urwo nabibye Eh, mutima Anything you wanna do, just let me know. Anything you wanna see, just tell me. Tell me, girl. Nahizuba ryareka kurasa. Ntuzigera uyoba Mari. Nzagukumbakaza, aha. nzagutuza utunganirwe aha. nshuti yakadasohoka soko y'umutuzo wanjye ntacyadutanya ntacyadutanya baby my darling Jye naramubonye yesu twarahuye dore impamvu umuhoro n'ibyishimo twarahuye sinzi bagi ijambo yabwiye twarahuye yego mwami twarahuye nawe naramubonye twarahuye cyari igitondo cya kare nicaye biyanga ndapfukama n'amaso yanjye ananirwa kureba ubwiza bwawe nise weurinde mwami weurinde uwo mwanya ngira umutuzo mu mutima nireka tujyane yesu tujyane asubiza ati humura humura mwana wanjye isi itararemwa ndakuzi sinzibagirwa n'amara sinzibagirwa kuko jye naramubonye yesu twarahuye dore impamvu umuhoro n'ibyishimo twarahuye sinzibagirwa ijambo yabwiye twarahuye